muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi nimudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi aho muri hose kudukurikira ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ni amakuru ibice byo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitatoye mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize uyu munsi noneho batoye Sirelema kama hawadeturne ya viabo vote nitakuwa iko bien me kungambo ya kusema si
nabonye gutora byagenze neza niba mu by'ukuri batazahindura ko twatoye uyu ni umwe mu baturage b'i butembo nyuma yo gutora rero ariko ntibatoye umukuru w'igihugu byasemuwe rero n'umunyamakuru wacu claude ganza ni mu kanya nk'uko rumaze kubibabwira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi abaturage barenga miliyoni ba beni butembo na yumbi nabo noneho batoye ibeni butembo mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu ntibari bashoboye gutora ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri gushize kubera icyorezo cya ebola naho iyumbi mu majyepfo y'uburengerazuba bwa kongo ntibari bashoboye gutora mu kwa cumi na kabiri kubera ubwicanyi bukomeye bwabaye hagati y'amoko y'ababanunu n'ababutende ku itariki ya cumi na gatandatu na cumi na karindwi za kuriya kwezi kwa cumi na kabiri ubwicanyi bwahitanye abantu amagana ibeni butembo n'iyumbi uyu munsi batoye abadepite n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze gusa ntibatoye umukuru w'igihugu ntacyo byari bikimaze kubera ko urukiko rurengera itegeko nshinga rwo muri kongo rwarangije kwemeza burundu ko felix cisekedi yayatsinzira aya matora y'umukuru w'igihugu ndetse yarahiye arimikwa kuri makumyabiri na kane y'ukwa mbere gushize abadepite cumi na batanu bose hamwe batorwa uyu munsi nabo ntacyo bahindura mu nteko ishinga amategeko nshya kuko amashyaka y'abayoboke ba perezida wa repubulika wacyuye igihe joseph kabila bafitemo ubwiganze busesuye cyane bamwe mu batuye mu mujyi wa butembo baranenga komisiyo y'amatora yabavukije uburenganzira bwo gutora umukuru w'igihugu baravuga ko uyu munsi batoye abadepite nta nkomyi n'ubwo ebola igihari umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana yanyarukiye butembo aganira na bamwe muri bo vote mi naiona vraiment iko bien sirelema kama hawadeturne ya vi yabo vote nitakuwa iko bien me kungambo ya kusema si hatukuvotera nabonye gutora byagenze neza niba mu by'ukuri batazahindura ko twatoye ku bijyanye no kuba tutaratoye ku mukuru w'igihugu rwose baraduhemukiye cyane kuko twumvaga dushaka gutora kuri perezida igihe rero batubujije gutora kuri perezida wacu twibaza uko twe dufatwa mu gihugu turi baturage ki izindi ntara zitore ariko twe batwangire baraduhemukiye cyane cyane nongere ngo cyane rwose ubutaha ntibazongere gutuma bibaho nta kidasanzwe rero bakoze kuko n'ubundi bitwaje ebola ariko dusanzwe twiga duhurira mu nsengero tugasuhuzanya tugakina ebola iriho ariko si yo yari kubuza abantu gutora abakuru rwose n'abandi bireba bazicare bashaka uko bakemura iki kibazo ntibizongere ukundi wakubwa waikale waangalie kama watakurujia ile fote namna gani. Hatupendi tena irudi yake tena.
Wananiita Etienne Kasere Kamate, niko temwe G7 me tunakonstate ke nitwa Etienne Kasere Kamate ndi umuhamya w'ihuriro ry'imitwe ya politiki yibumbiye muri G7. Ikibazo nabonye ni uko hari abahamya bari kumara hagati y'isaha imwe n'amasaha abiri mu biro by'itora kandi twari twaha amabwiriza y'uko ntabarenze iminota mirongo itatu mu biro bimwe bagahinduranya bakajya n'ahandi bityo bityo uku gutinda mu biro bimwe byazamura urwikekwe rw'ubujura bw'amajwi kuko turira indorerezi nyinshi z'imitwe n'amahuriro ya politiki binyuranye bubahirije iyo minota mirongo itatu byazaga kudufasha twese tukamenya ukuri kw'imigendekere y'amatora kandi buri shyaka rikaba rihagarara tunabona fata ile 30 minutes ju baingine regroupement nabo baingie nao baone verite yenye ko mule ndani kwa mashine mimi naona vraiment mashine iko mzuri kabisa haina dute elmake mwenye halinga anapasha iyi mashini dukoresheje dutora mbonye ari nziza rwose kuko nta kibazo cyayo n'utabisobanukiwe aramufasha agatora kandi uwo yihitiyemo ikosa ryabayeho ni uko batuvukije uburenganzira bwo gutora kuri perezida kandi na buri wese tuba tuganira arabivuga ikidutangaje ni uko umuti wica udukoko bashyira mu mazi abantu bakayakaraba niwo twakoresheje uno munsi kandi na tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize wari uhari nta gishya bazanye kandi twatoye bigenda neza ni hapana tunavote tubie sana hapo unapatia tunu na unapita unavote mzuri sana et je pense qu'ils sont là pour prouver leur culpabilité je pense bien aba bakozi ba seni baje gushimangira ko ari abariganya rwose ndabihamya kuko ibikorwa byo kurwanya ebola biracyakomeje kandi baturutse turatora bigenda neza ukinjira urahasanga umuntu ugushyira umuti ku ntoki ndibaza icyatumye badakoresha ubu buryo ngo tube twaratoye kuri perezida nk'abandi murabizi ko hariho perezida bishyiriyeho vuba aha kandi muri iki gihugu cyacu ibyo badutuye hejuru byose n'ibyo tutumva dutegetswe kubyemera ubu tuzi ko perezida ari Tshisekedi nk'uko byatangajwe kandi bikemezwa
uyu rero ni claude ganza munyamagana waganiraga n'abaturage b'i butembo nyuma yo gutora abadepite n'abayobozi b'inzego z'ibanze gusa wili nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'uburundi pierre nkurunziza avuga ko fm za radiyo ijwi ry'amerika na bbc zafunzwe kubera gutangaza ibinyoma yabivuze mu cyongereza mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu salem salomon fekadu byasemuwe mu kirundi i kigali n'umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko bimwe mu bimenyeshamakuru n'amaradiyo mpuzamakungu bitanga inkuru z'ibinyoma cyane cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe haduka imvururu za politike mu gihugu you know how uh, some international medias are biased
ati nawe urazi ingene ibimenyeshamakuru mpuzamakungu bihengama mu nkuru bitanga ntawe utazi inkuru z'ibinyoma canke iz'impimbano zitangwa ibi nawe irabizi mu gihe hari abantu badashobora no kugerageza kuvugisha ukuri ahandi naho abantu bagakoresha ayo maradiyo kugira ngo bakwiregize ibinyoma mushaka ko hari ikindi twabivuga ko ibyo niboneye guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nuko bimwe mu bimenyeshamakuru mpuzamakungu na bamwe mu bamenyeshamakuru bakwiragiza ibinyoma n'inkuru zitari zo nta kindi norenza ko umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika igisata cy'icyongereza yabajije nyamitwe ko uburundi bwasanze umuti ubereye ari uwo kugara no kuzibya amaradiyo uwo muhanuzi mu biro kwa perezida nkuru nziza nawe ati naho atari jewe nari nkwiye kwishyura kuri icyo kibazo no gukinga ibara ritaragwa mu gihugu yongera ko ko mu gihugu hasigaye izindi radiyo zivuga Do you think Burundi in Burundi there's no media houses? There are thousands of journalists in, in the country.
Ati mwibaza ko mu Burundi atamaradiyo yandi ahari hari ibihumbi by'abamenyeshamakuru mu gihugu amaradiyo n'amateleviziyo aharugwa muri mirongo ibimenyeshamakuru byandika n'ibiri ku buhinga ngurukanabumenyi nibaza ko abantu bihenda iyo bariko baravuga ko atayane maradiyo akomeye asigaye mu gihugu yamara niyo hagize igihanwa ni ibisanzwe nk'uko bishobora kuba mu Burundi n'ahandi ku isi icyo tuzi ni uko mu gihugu hari ubwisanzure bwo gushyikiriza icyumviro n'ubwisanzure bw'ibimenyeshamakuru turafise kandi abamenyeshamakuru bakora neza mu gihugu ariko kandi hari n'abandi twabonye bakoreshwa nabo hanze cyangwa abanyepolitike mu ntumbero yo gusambura igihugu ibi byabaye mu burundi nk'uko n'ahandi ku isi biba umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko akarere k'ibiyaga binini kabonye amahano menshi harimo ubwicanyi n'ihonyabwoko bitumwe n'abamenyeshamakuru nyamitwe ati twebwe rero dushaka kubaka aho kwisamburira ko ati hano iwacu mu karere k'ibiyaga binini ntacyo tutarabona bwaba ubwicanyi bw'ikivunga ihonyabwoko kubera ukurangara kw'ibitangazamakuru bimwe bimwe n'ibindi ntidushobora kwemerera abantu gusubira muri izo ntambara umutekano muke cyangwa kandi kaga kubera itangazamakuru ridashyira imbere umwuga ibyo tuzobiharanira mpaka dushaka kubaka ibihugu byacu no kubumbatira amahoro n'ubumwe ntidushobora kwemerera abafite intumbero mbi gushikiriza ibinyoma ibi ntibishobora kwemerwa haba mu burundi mu bufaransa muri amerika n'ahandi ku isi
or anywhere else in the world ibinyamitwe abashikirije inyuma y'aho kuri uyu wa gatanu ikigo ca leta kijejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora gifata ingingo yo kugara burundu iradiyo y'abongereza bbc ijwi rya amerika naryo rikugagwa vy'agateganyo abamenyesha amakuru b'ayo maradiyo bakankigwa gusubira gukorera mu gihugu n'amaradiyo yari amaze imyaka irenga mirongo ibiri akorera muri ico gihugu ubuyobozi bwa bbc n'ijwi ry'amerika bwatangaje ko bwiyamirije izo ngingo zije gukandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu ubwo buyobozi bwihanganisha abanyagihugu bari bazeye amakuru atomoye kuri ayo maradiyo buvuga ko buzokora uko bushoboye ngo abarundi babandanye baronka amakuru amashami mpuzamakungu y'abamenyesha amakuru n'ayakingira agateka ka zina muntu nka reporter sans frontiere na human rights watch n'izindi avuga ko izo ngingo zije kunyura ibintu kuko uburundi bwari ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu bihonyanga itangazamakuru kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haturirwa amaradiyo atanu yigenga bigatuma abamenyesha amakuru barenga ijana bahunga igihugu bose hamwe basaba uburundi kwisubira ko kuri izo ngingo bwafashe pierre clave niyo nkuru kigali kubw'ijwi ry'amerika kuri frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba icyegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'amerika na bbc yahanwe na leta y'u Burundi ni amaradiyo afata iya mbere mu gutangaza amakuru yizewe kandi atabogamye yabiganiriye na mugenzi wacu diane nininazwe twaguye mu gahundwe twumvise ingene leta ya gitega iri kwirigenza ku bijyanye n'iyo kumenyesha amakuru ku bwanje turabye ingene demokarasi uwo mugambwe sawanyaforodebu yaharanira ukaraba ingene mu myaka ya mirongo icenda na gatatu na kane na gatanu na gatandatu no gukurikira ingene ibinyamakuru byaba ivyandikwa canke amaradiyo canke amateleviziyo niyo mwaka byavuka kuko twaremera ko demokarasi yerekana mu kurekura kw'abanyagihugu bagashikiriza ijambo ryabo iyi ngingo rero yarayifashwe na leta ya gitega burya anugu nigira mu menshi ikintu cyitwa demokarasi byerekana ko nta ntwaro ya demokarasi barimwo ahubwo bagwanya demokarasi biba bisigura yuko badashaka ko ibintu biba bariko baronora mu gihugu bimenyekana kuko ibyo bakora ni ubwicanyi ibyo bakora usuma ibyo bakora n'ibindi bibi byose murabona byo gupfunga abana murabona abaderegiteri bakora ibibazo by'abana ubu murabona abasoda barimo barapfira muri somaliya baje kugaburira barimo baricwa n'inzara batagira uwo batera n'akamo ibyo byose ni ibintu byerekana ishusho mbi y'igihugu cy'u Burundi ariko si ishusho mbi ni ishusho nyayo y'igihugu cy'u Burundi rero tuvuga tuti na kambaro k'ibara hanyuma ingaruka mbi bishobora kugira haba ku munyagihugu haba ku gihugu haba no kuri abo bamenyesha amakuru bakorera ayo maradiyo abiri mpuzamahanga niya ku gihugu ni ukwizibirira ko kwizibirira ko ntacyo bimaze kuko uburundi si izinga uburundi n'igihugu kiri mu bindi kibwiza gukora cisunze amategeko yacu kandi amategeko yacu abwirizwa kubanjanye n'amategeko mpuzamakungu icya kabiri ku byerekeye abanyagihugu ubu bazabagirira ibibi urabona ibintu biba by'imbonerakure mu gihugu urabona ibintu by'abapolisi barasa abantu ku banyagihugu bazogenda bitune butondere nta muntu azogira ijambo n'akambaro k'ibara ibintu turimo turabona ntabwo twari bigere tubona umunyagihugu rero abavuga ati ni umupfungwa hajya bagupfunga bakugura igufuri inyuma aho ushaka kugutora aragutora igihe ashakira akakwica ibyo akugira nta n'umwe ntawe ubyitwara ku byerekeye abanyamakuru nabo karakazi bahembwa kuko bakoze icya kabiri bamenyekana kubera ko bavuga bati twebwe turimo turakorera ibinyamakuru bizwi mu isi buno rero babimenyekana dukoze neza natwe tuzomenyekana icya gatatu ni uko batanga inkuru bitonze zinonosoye zatohojwe neza mu bisanzwe bavuga ko byari isoko nyabyo byo kumenya ibiriko biraba mu burundi hakurikijwe ubuhinga bwa none mwarigeze kuba cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'umuntu yabaye mu nzego iradiyo nk'izi hari ico ziza zifasha ubutegetsi ku buryo bavuze ati turazizibiye hari ico ubutegetsi nabwo buhomba mu bisanzwe iyo ubutegetsi ari bubi buriko burakora hatisunzwe ingendo ya demokarasi ubwo butegetsi ntibuba bukeneye ko ibyo bukora bimenyekana mu gihe twebwe twari mu mu mabanga abanyamakuru ngo bamenyekanisha ibyavuzwe ibyo twayaze abanyagihugu bashikirije umunsi rero iyi sendefudedi iriko iratwara ikeneye ko ibikora bibi binyegezwa ntibimenyekane kubera iki ingingo ifashwe muri kino gihe urabona burya turi ko turimiriza aya matora bavuga y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo urabona ko ariko aratera umwuka mubi mu gihugu abantu ejo barashobora kuvuga bati ibi ntitubyemera ikindi nacyo urabye ubukene buri mu gihugu birateye ubwoba uravye iki kibazo c'umutekano w'abanyagihugu birateye ubwoba abasoda bo muri somaliya birateye ubwoba ibintu byose biriko biraba ubutegetsi buhari nta mafaranga bufise rero ntibakeneye ko ibiriko biraba mu gihugu bimenyekana bakeneye ko byose binyegezwa mugabo sindabizi ko bazobishobora kuko iyi si turiko turagenderako siyasi yo mu mirongo indwi na kabiri ibintu vyaba bikabakamizwe n'ingoma uyu munsi hariho amasatelite satelite ntushobora kuyizibira uyu munsi hariho ibi by'amatelefone ntushobora kubizibira impande zose zikora iki ku neza y'umunyagihugu n'abo bamenyesha amakuru leta yagitega yabwirizwa gusubiramwo iyo ngingo ikayisubirako kurya yapfunze abana bakabaremera bakumva bagahanurwa n'ubu ntibemera bahanurwe basubire bareke ibyo binyamakuru bisubire bikorere kuri ku butaka bw'igihugu kubera ko nibugara bazoba berekanye yuko bagira bamara abantu kandi uzobavuga mwene uko ntazoba arimo arabesha kuko ikimenyamenya cy'uko ari ukutari ukubesha uravuga uti nibaze birabire ibyo binyamakuru nibigende hose turabemerera ko baza bariyumviriza ndetse basubire banayugurure abanyagihugu bayumvirize kuko rega none none none bibanira gute kuko ari byiza kugira abanyagihugu baze barabyumviriza biryoshe na ni byiza wobinyegeza unyegeza ibibi aho barimo baravuga bati turimo turakora ibi rero ayo maradiyo n'ubundi ntarambirwe ntibandikire burundi babwire bati twebwe ibyo muvuga ntitubyumva kubera icyo twifuza ni uko ibiriko biraba mu bihugu byose bimenyekana kuko nta gihugu na kimwe kirekuriwe kwiyugarira ko nk'uko umenga n'abarozi ntibugurure bareke kumera nk'abarozi hanyuma berekane bati twebwe dukorera ibintu ku mugaragaro ibi ni taransiparansi buno dukorera ibintu ku mugaragaro nimushaka wese naze arabe arishima cyangwa abigaye arishikirize ko yabibonye mugabo turanse ko tuba turafatwa ko umenga ntituribo nibareke rero kugara nibugurure ayo maradiyo abiri ntabandanya aganira hanyuma nibaza ko leta y'uburundi izotera ikagondozwa izindi impande nazo zikoma induru gushikaho bagondozwa kugira umunyagihugu amenye bamenye amenye yuko ibyo ariko arakora biriko biramenyekana uwugirirwa nabi bimenyekane ko ariko aragirwa nabi uwugirirwa neza bimenyekane ko ariko aragirwa neza frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba icyagera cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi yaganiraga na mugenzi wacu diane nini ntazwi kuri kiriya kibazo rero cyo gufunga fm z'ijwi rya amerika na bbc amashyirahamwe cumi n'ane adaharanira inyungu za politiki mu burundi aherutse kwandikira perezida wa komisiyo y'afurika yunze ubumwe musa faki mahamat amusaba gufata mu minwe mu buryo bwihutirwa ikibazo cyo kubandanya ibiganiro bihuza abarundi mugenzi wacu frederic nkundikije yabiganiriyeho na armel niyongere umwe mu bashyize umukono kuri uru rwandiko
twebwe twaranditse amakenga dufise ku nyifato y'ingene ibiganiro byadindiye turavuga yuko abantu birirwa baricwa abantu birirwa baranyuruzwa abandi bakirirwa barabura irengero ryabo ibyo rero tukavuga duti mu gihe amakungu atohaguruka kugira ashobore guhagarika ibyo bintu mu gushyiraho ibiganiro mu guhamagara leta ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira haboneke umutekano mu gihugu y'uko ubwo bwicanyi buzokongerekana kandi abarundi bazoguma bariko baricwa atana kimwe kizova mu matora ariko aratunganywa kuko ari amatora yerekana neza yuko adahuza atazoba ahurikiyemo bose albenda hariho abarundi benshi b'incabwenge bavuga ko muri iki gihe batabona ikintu ayo mashyirahamwe azoshobora kurangura mu gihe abategetsi bo mu ntara bazi neza cyane rwose uburundi eka n'ibibazo by'abarundi batashoboye kugira icyo babafashije mu kiringo cy'imyaka ibiri abo mubabwira iki eee nibaza yuko abantu batokwihebura kuko uri karasaba ubu twebwe turi ko turasaba dutakamba tubona ingene abarundi ariko barahohoterwa ingene ubwicanyi buri ko burongerekana ingene inyifato ya leta aho usanga abategetsi bakoresha imvugo irengeye yo gutukana tukabona duti mu gihe twoguma turiko turabwira abo bose bafise uruhara mu guhagarika ibiriko biraba mu gutorera umuti w'ibiriko biraba twebwe ntitwoguma tureza amaboko ngo twihe inyishu aricyo gituma tubaza yuko ibyo byose turiko turavuga bishobora gutuma abo bategetsi bose bibaza yuko ataco bokora cyangwa barindiriye ko bajya bakora turerekana neza yuko inyuma y'imyaka ine atakintu na kimwe cyakozwe n'akarere aricyo gituma umukuru wa komisiyo umwe bwa afurika yogerageza kugira icyo akoze akoranye n'inshuro mpuzamakungu kugira ibiganiro bisubire kuko batevye bazosanga abarundi batavuga rumwe abarundi bashavuye n'ibi bintu biriko biraba bafashe iyindi nzira aricyo gituma dushaka kwanka yuko hari abantu bafata inzira y'ibigwanisho kandi hariho amakungu yari hayimirije kuva kera yuko hoja mu biganiro hoja abarundi boja mu biganiro hari kandi Ahmed n'abarundi bavuga ko impera n'imperuka ibibazo by'abarundi indiyane za politike zizorangizwa n'abarundi ubwabo atari abanyamahanga bavugwa canke ibihugu vyo mu mahanga canke ayandi mashirahamwe eh ivyo ababivuga nibaza ko babivuga bari kumwe na leta kuko igihe abarundi basaba yuko bahuzwa n'amakungu n'akarere ni ukwerekana yuko mu burundi batashobora guheza ikibazo cy'iwabo mu gihe abarundi birirwa barahunga mu gihe abarundi birirwa baricwa mu gihe amatohoza ya senari mpuzamakungu mpanabyaha yuguruwe kuri leta iriho ubu sinibaza yuko iyo leta ishobora gutorera umuti w'amatate ari mu burundi nicyotuma rero ibyo byose dusaba dusaba yuko amakungu yotabara akajya hagati y'abo bariko baratata reka tubumvishe iciyumviro cashikirijwe n'umutumire wacu professeur paul nkunzimana avuga cane cane ku kibazo c'amoko mu burundi eka n'ico kibazo c'iyarusha avuga ko kenshi na kenshi abanyapolitike bashaka kugabura ubutegetsi kandi bisunze ibintu by'amoko avuga ko mu bisanzwe bidakwiye kubaho igiteye n'izindi ngorane na cyane cyane ni uko ibyo abakoroni bazanye ari byo dukoresha muri iki gihe nibyo abategetsi bakoresha muri iki gihe kandi nibyo n'abashaka ubutegetsi nabo nyine bakoresha urumva bo naciye mfatira ku byerekeye cyane amasezerano yarusha amasezerano yarusha mu byerekeye burundi baravuga yuko abahutu bafata ibice mirongo itandatu ku ijana by'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata ibice mirongo ine ku ijana urumva icyo ni cya kibazo nyine ubu ikibazo rero uko cyatanguye uko cyatanguye mu kinjana cya cumi na cya cumi n'icyenda niko n'uki kibandanya amasezerano yarusha mu burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko twebwe nkurikije nkuko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje n'uburyo nakoresheje amasezerano yarusha mirongo ine ku ijana mirongo itandatu ku ijana ni cya kibazo cyo kuvangura amoko nta muntu n'umwe yovuga ko atari kuvangura ni ukuvangura amoko ni ukuvuga yuko ikintu kigenza ikintu ukurikije amasezerano yarusha kandi yashyizeho ko umukono hariho n'abaserukira ibihugu rutura hariho n'abaserukira ziriya nzego banki mu niho yari ari userukira ari na cyane cyane hariho umukuru w'ubucamerika wa bill clinton amasezerano yasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho yari ari urumva rero n'ishyirahamwe ry'abanyemari b'uburaya niho bari bari urumva rero ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe n'amasezerano yarusha ku byakira urundi ni amasezerano yo kuvangura amoko nkuko nabivuze ni ukugabura ubutegetsi bakoresheje ayo moko yashyizeho n'abanyamahanga armere niyongere muvu ku byashyikirijwe na professeur paul nkunzimana mu byashyikirijwe na professeur paul nkunzimana mu by'ukuri urabye iby'amasezerano ya karavuga ziyarusha ko byashyizwe imbere iby'amoko ni uko hari amatati y'amoko ubu rero tukavuga duti abo bashaka gukuraho amasezerano y'iyarusha ni abashaka kudusubiza muri cya kibazo cy'amoko ubu cyari ko kirahera mu burundi kuko urabye kuva mu kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe hatanguye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza kidahuye n'amategeko byarerekanye neza yuko atavangurwa ry'amoko ryariho naho kuko hari abari mu mugambwe ku butegetsi hari abari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu bose bahungiye rimwe baba batari ubwoko bw'umukuru w'igihugu ariko warabona neza yuko leta y'uburundi bashatse yuko ikibazo cyuba ikibazo cy'amoko mu gutuka bamwe bamwe ati dukurikira za mugeri yagatuka abantu kugira aberekane neza yuko hariyo ubwoko bwo kwirukana aricyo bituma rero tubaza yuko two tuvuga duti tugaruke ku masezerano yarusha kuko aya masezerano yarusha yaratoreye umuti w'amatati yari mu burundi yarajyanye n'amoko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika emile mwiriwe neza mwiriwe cyane amahoro amahoro murihega emile mba muri australia hano muri brisbane niho mba yego australia murafise akazina akandi kazina ninde akandi kazina ni simbarakiye simbarakiye duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
murakoze cyane kumpa aka kanya ngo mbaze aka kabazo uyu mushinga ntaye aromeri niyonge yego jewe ariko mubanze mu ntahure kuko jewe ubundi iyo ndiko ndavuga ikintu iyo ndiko ndatanga icyumviro cyangwa iyo ndiko ndabaza hari aho igihe usanga nkumbagije umenga afashe nk'uko noba mpengamye ariko rimwe na rimwe umuntu ni byiza ko umuntu avugisha ukuri uko ibintu biri cyangwa uko abibona nubwo yoba atabishyigikiye rero kenshi na kenshi iyo muri ko muravuga ingorane zoba ziri mu burundi cyangwa ziri mu burundi mugomba kuzigereranya n'izo n'izo mu kahise zo mu mirongo icyenda na gatatu hanyuma n'ibiganiro byaba biri ko biraba ubu mukagomba kubigereranya n'ibiganiro byo mu mirongo icyenda na gatatu by'ingorane zo mu mirongo icyenda na gatatu jewe rero nkaca nibaza yuko ariho bigorera kuko ibyo biganiro ingorane zidasa n'ibiganiro ari nacyo gituma bitakwiye gusa cyangwa bitakwiye gukorwa kumwe ikindi kibazo uwo mushinga nawe nagomba ko yumfasha ntabwo abona ko ingorane ziri uwo munsi mu burundi n'iziri mu gihugu kibanyi cyacu tukunda cy'u rwanda ko zisa biraboneka ku ruhande rw'iwanjye ndiko ndaraba ni iby'ukuri biraboneka ko u rwanda n'uburundi bifise aho bitandukaniye leta y'u rwanda by'ukuri iritaho iterambere cyane gusumba mu burundi kandi igihe imperuka yo mu mirongo muri bibiri na cumi na kabiri no mu rwanda narahaciye ngenda muri kenya narabonye ko u rwanda rutangana serivisi gusumba mu burundi mugabo mu burundi naho icyo basumbya u rwanda urabona ko leta yaho yitaho yitaho ibintu byo kunganisha ubwoko no kunywanisha ubwoko ni ukuvuga ibi ama ofisi yose ugiyemo mu burundi ubwoko ubwo ari bwo bwose bwisangamwo ikibazo ikibazo ikibazo none rero ikibazo hakaca haba rero n'ibyo abarundi n'abanyarwanda bahuriyeko n'ayo maleta ahuriyeko nubwo jewe noba ntabizi neza mugabo kuko ntariyo iyo twumvirije amakuru avugwa mu rwanda n'ayo mu burundi birasa nk'akarorero noguha akarorero notanga ndiko ndiruka nyaruka ndavuga yuko nko kubi nko ku biringo ku biringo baravuga bati petero nkuru nziza yagiye kwitoza abanze kwirukana abanyepolitike
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nkundikijiro mugenzi wacu yaganiraga n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika n'umutumire armel niyongere ku ibaruwa amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki mu burundi cumi n'ane yandikiye umuryango w'ubumwe bwa afurika ayo mashyirahamwe asaba yuko bafasha uburundi gusubira mu biganiro naha rero aya makuru tuyashoreje ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama